iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika miriwe neza nshuti muri kumwe natwe mu biganiro bya ino genekerezo rya cumi na gatanu ukwezi kwa gatatu kwa bibiri na cumi n'indwi muri sitiyo ya gatanu y'ijwi rya amerika risa milani washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na jewe diane n'ahazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya
amatati atari make mu ngo n'imiryango arahari amenshi akaba afatiye ku kungene abakenyezi ubu bahagurutse kuva aho bumviye ko hariho itegeko ribakingirana cyane cyane bajya bari babanye bidaciye mu mategeko
uyu ni ladisilas bazuruwiha umuhanuzi wa musitanteri wa komune kanyosha jejwe intwaro n'imibano yibutsa akamaro ko kwandikisha ubugeni iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko mu idonido mu kanyisasi nongere ngire mwiriwe uburongozi bwa komune kanyosha y'intara ya bujumbura buterakamo abubakanye bidaciye mu mategeko gushikira inzego zibijeje kugira ngo zibatunganirize umuhanuzi wa musitanteri wa komune kanyosha jejwe iby'intwaro n'imibano asigura ko ari mu ntumbero yo gushira mu ngiro itegeko ry'umukuru w'igihugu c'u Burundi risubiza agateka umukenyezi ibindi kuri no nkuru tubibaza Evariste Nzikobanyanga
kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu burindwi hatonda ku biro vya komine kanyosha abakenyezi baje gusaba ko bandikisha ubugeni n'abagabo babana bidaciye mu mategeko abo bakenyezi bavuga ko bitavye akamo k'umukuru w'igihugu umufasoni nahimana claudine n'umwe muri abo bakenyezi ijwi rya amerika ryamusanze mu ruyaga ku biro vya komine kanyosha jewe urabona aka kamo katewe ko kwandikwa urabona abandi bagumye baza kwandikwa urabona twe ntitwari bwandikwe n'uwo mutamba rero urabona twagiye tubona umukuru w'umutumba atuzanira komvokasiyo ngo ntitwitabe ngaha ku biro bya komine umuhanuzi wa musitanteri wa komine kanyosha ajejwe ivy'intwaro n'imibano yemeza ko muri iyo komine rusansuma rwakozwe mu mwaka uheze wa bibiri na cumi na gatandatu rwerekanye ko ingo ibihumbi n'ibihumbi zari zubatswe hatisunzwe amategeko ladisilas baziruwiha atanga umuco kuri ico kibazo amatati atari make mu ngo n'imiryango arahari amenshi akaba afatiye ku kungene abakenyezi ubu bahagurutse kuva aho bumviye ko hariho itegeko ribakingirana cyane cyane bajya bari babanye bidaciye mu mategeko ubu baratwitura cyane kugira ngo tugondoze abagabo babo babandikishe nk'akarorero nobabwira ko mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu ntango z'uwo mwaka twari dufise ingo zishika ibihumbi bitatu n'amajana umunani na mirongo itanu twashoboye kwegeranya ziba zibanye bidaciye amategeko aho hari abana batanditswe bashika ibihumbi umunani n'amajana atatu na mirongo itandatu murumva ko rero igikorwa kihari abo bose twategerezwa kubahimiriza kugira ngo bitabire uwo mugambi wo ku bana biciye mu mategeko wo kwandikisha abana uburongozi bwa komine kanyosha busaba begwa n'ico kibazo kwegera igisata ca komine kijeje kwandika abashaka kugira ubugeni bakiyandikisha kugira babane hisunzwe amategeko naho harabitavye ako kamo mu mezi abiri aheze bakubakana biciye mu mategeko hariho abakinana akarorero nako umukenyezi nahimana claudine wo muri zone muyira yubakanye n'umugabo yavakaye abana b'uwo mugabo nibo bamubereye intambamyi kuko badashaka ko yubakana na se amaze kubyara umwana umwe kuri uwo mukenyezi nta kindi asaba atari uko bandikisha n'uwo mugabo rero urabona umukuru w'umutumba niwe yatuzaniye iyo komvokasi urabona twagarutse rero mugabo abana be bapfuye kubona iyo komvokasiyo yo kwandikwa baciye bahaguruka ngo ntibemera kuko twandikwa iyo komvokasiyo itaraza nta ngorane zariho none wewe usaba iki uno munsi icyo nsaba muri byose je nsaba ko twubaka kuko niwe yanzanye yanzanye je nje kubaka rero nshaka je ko twubaka nkuko yari yabigize umuhanuzi wa musitanteri wa komine kanyosha ajejwe ivy'intwaro n'imibano asigura ko kwandikisha ubugeni bifitiye akamaro kanini baba abakenyezi canke ibibondo bibarutse bwa mbere iyo umukenyezi ari mu rugo atanditswe nta tegeko na rimwe rimukingira mu gihe rero amaze kwandikwa burya yituye inzego zitezwa kumutunganiriza zizisunga mu masezerano bafitaniye yemewe n'igihugu hanyuma bamurenganure abakenyezi rero bahagorotse kandi turabona ko tugeze ku ntambwe ku rubyaro hakunguka nakahe ku ku rubyaro amategeko atekanya ko imbere y'uko uwo mwana yakigwa mu mu- mu mavuriro ya leta ategerezwa kwerekana urupapuro rwemeza ko yamubyaye ku mugabo eh, azwi n'amategeko abatumva ako kamo baguma bahimirizwa nk'uko bivugwa na Ladislas Baziruwiha avuga ko bibaye ngombwa hazokoreshwa amategeko mpanabyaha ivyo biruko mu gihe mu gasho ka komine kanyosha hari abagabo bane bavuga ko bamaze amezi abiri bafunzwe bagirizwa ko banse kwandikisha n'abagore babo baza baravyaranye abana nitwaronse musitanteri wa komine kanyosha jean berkimasi munzerere ngo atubwire nimba ifungwa ry'abo bagabo mu gasho ka komine mu kiringo c'amezi abiri ryemewe n'amategeko mu ruyaga rwa komine kanyosha mu ntara ya bujumbura evariste nzikobanya nka ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
turabandanya n'amakuru avugwa mu Burundi hari imiryango amajana icenda na mirongo ine yo ku mutumba wa Muremera turi muri zone na commune ya Giheta ivuga ko yanyazuye amatongo na commune Giheta intara ya Gitega hamwe n'ishirahamwe rya leta rigi- rigwiza imbuto y'izabu baserukira abaserukira iyo miryango barituye ubutungane kugira ngo bakomerezwe amatongo bavuga ko barimye kuva ku ntwaro ya cami bagira ko baratsinda commune Giheta n'ishirahamwe izabu ariko ayo matongo commune yaranse kuyasubiza mu minwe yabo banyagihugu Fidel d'Antoine Nsabimana yatuteguriye byinshi kuri ino nkuru
ayo matongo iyo miryango isaba gukomorezwa arahitwa indebe ku mutumba wa muremera zone na komine giheta intara ya gitega ico kiyaya ca ndebe gifise uburinganire bw'ihegitari mirongo itanu cahora ari ikigega co mu kirimiro kikiri mu minwe y'abo banyagihugu nk'uko abahora bakirima babivuga zari indimiro ziteye igomwe niho bimburire amashaka uburo ibigori ibiharage cyavamo indya nyinshi hari amajyepfo ku nkombe baharima amashu e- ibiraya byinshi byaduga igitega byava harya intore nyinshi zahora ziduga igitega izindi zije i bujumbura babirimira ngaho none ubu nta na kimwe ubwo n'urukangaka bijya n'ibyatsi bita ibizigangori nta nta kintu gihari ngaho urabona n'ishyamba gusa manirambona yozefu umwe mu baserukira abo banyagihugu aratubwira uko baronse ayo matongo ayo matongo yagazuwe kera cyane n'umuganwa yitwa mboneko niwe yatanguye gukora igikorwa cyo kugazuza ubwa mbere mu nyuma niho haca haza umuganwa ncanyi aba ari we a- asubira nyine gukora icyo gikorwa cyo kugazuza ayo matongo e, hari hakiri ku ntwaro ya cyami hahava haza umuganwa ari we yabaye mu baganwa ba nyuma nkeshimana gasupari ayo matongo yari gwacu yagiye gukugwa igihe bagiriye amatora yo mu za mirongo itandatu na rimwe itandatu na kabiri hacasubira rero ba burugumese izina rya ba musitani ryari bwabo umuburugumese wa mbere yatwaye ino komine yitwa manirakiza karori uwa manirakiza karori ayo matungo yagumye ari ay'abanyagihugu kubandanya mu za mirongo umunani ba musitani bagenda bakurakuranwa amatongo ya mbere bayanyazwe n'ishyirahamwe rya leta rigwiza imbuto izabu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani na kabiri bababwira ko bagire babigishe kurima igitegwa c'umuceri nk'uko tubibwirwa na manirambo na yozefu ari mu bavuga ko banyazwe aya mbere twayizabo twanyazwe mu mirongo umunani na kabiri aya ayo yanyazwe mu mirongo umunani na kabiri baje batubwira yuko baje kutwigisha kurima igitegwa c'umuceri imyaka itatu bamaze kutwigisha imyaka itatu iyo myaka itatu iheze aho hantu ntibahadusubije ikindi gice c'ico kiyaya canyazwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatandatu mu gihe c'intambara nahimana yohani ni umwe mu baserukira imiryango ivuga ko banyazwe uwo musitanteri rusake yosefu yitwaje igikenye kuko yisunze intambara ziko zirabera muri ako karere cyane cyane abasirikare ntibanyagihugu ba bashwaye muri iyo myaba bariko baririmira aho kubandanya ivyo yarize atumbere yaciye yinyavya ahitana abasirikare umunani baca batera mu banyagihugu barabirukana ari naho babafata bakabagirisha vya furambi abana baburiza ba nyina barabanyaga amasuka abandi bahungira mu bizu vya ezini isanzwe ihari niho rero ibara ryagwa barakubitwa barashaya bamwe baragirwa ibimuga abandi barapfuye abanyagihugu barituye inzego zitandukanye z'ubutungane baratsindira ayo matongo ariko kuyashikirizwa kiracari ikibazo c'akananira abahinga nk'uko bivugwa na Manirambona Yozefu ari mu baserukiye abandi mu butungane ni kuri ubutungane bwobwo bwaraciye imanza rutisunze ivyubahiro canke ubutoni ariko rero icavyononye nakagaye bagaya twebwe abantu ba nyarucari kuko twebwe ataco tumaze ntitubona rero ingene izo manza zoguma tubohwa amaboko imugongo amasentare yose agenga ivy'amatongo mu Burundi barayahetuje barirekanye yuko ayo matongo ari ay'abanyagihugu nk'uko biboneka mu rubanza rwaciwe itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa gatatu ibihumbi bibiri n'icenda urubanza rwasomwe na sentare ica imanza za leta ishashe igitega sentare yari yasavye izabu gusubiza amatongo canke itanga ikiguzi kingana n'imiliyoni mirongo itanu kuri abo banyagihugu ku matongo yanyazwe na komine giheta iyo sentare yasavye komine kuyasubiza atacirinze gusaba komine giheta yarunguruje gushika muri sentare nayo inyuzwa ariko yagumye itsindwa komine giheta ntiyahagarikiye ngaho yarandikiye umushikiranganje w'ubutungane kugira ngo afate ico kibazo mu minwe ariko nawe yarahebuje komine giheta mwikete inimero majana atanu na mirongo itanu akarongo gatambitse icumi mirongo icenda n'indwi akarongo gatambitse c a b akarongo gatambitse ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ryanditswe kw'inekerezo mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu rikandikwa na emero hantine kanyana mushikiranganje w'ubutungane yasavye umushingwamanza wa leta ntiraba pasiteri kwemera urubanza rwaciwe n'amasentare atandukanye abo banyagihugu basaba umukuru w'igihugu kubafasha kugira ngo urubanza rwaciwe n'amasentare rushigwe mu ngiro baronke aho bakubita agasuka alexi manirakiza musitanteri wa komine giheta twamurondeye kugira ngo agire ico abivugako telefone yiwe ntiyayitavye amakuru twavuye dukura mu giheta nuko musitanteri manirakiza aheruka kugira isanganya ry'imodoka akaba amagara mukitse mu giheta mu ntara ya gitega fidel antoine nsabimana ijwi ry'amerika
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita shoti wayivuzi kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
ijwi ry'amerika turabandanya n'ibiganiro byacu nk'uko bimenyereye kuwa gatatu nkano mango turabashikiriza ikiganiro ntorere kazoza mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na studio y'ijambo
amakuru makimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango si nkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza eee erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza nturere kazoza
jerome niyonzima ndabahaye ikaze bakunzi b'ikiyago cya politike ntorere kazoza muribaza muti mbega uno munsi ntorere kazoza tugiye kuyaga ibiki inyishu ni mukanyide ntorere kazoza nturere kazoza
hariko mirongo ibiri n'umunani imyandagaro umwaka w'ibihumbi bibiri amasezerano yo kugarukana amahoro no kunywanisha abarundi atewe ko igikumu yarusha muri tanzania no munsi dushimye kugaruka kurabira hamwe amasezerano y'iyarusha icyo yamariye abarundi turarabira hamwe kandi nimba hari akanenge uno munsi tuyanegura canke nimba yoba akenewe uno munsi canke atagikenewe abatumire tubirabira hamwe ni babiri pasiteri habimana ni umukuru w'umugambwe fnr iragi rya gahutu ni umutumire muri kino kiganiro ndakora mu kici ndabara mu kijenya nyakubahwa jerome sangwa muri kino kiganiro urakoze cyane kuko mwari mwaraduhaye akato mugabo ukuri ni gutsindwa urakoze ubu ni mutumire ni honorable fenias nigaba ni umuvugizi w'umugambwe sawa nyafurodefu honorable mwaramutse amahoro neza sangwa muri kino kiganiro ego nacyo turabashimiye kandi turaramukije n'abarundi n'abari mu bindi bigo kubera twumviriza murakoze reka nce mperi wawe nyine uno munsi twavuga ko arusha yamaziki mu majambo make amasezerano yarusha n'amasezerano yakoze ibintu bihambaye ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi bimwe bimwe twoshobora kuvuga ni nk'uko arusha yagarukanye umwizero hagati y'abarundi abarundi bari bamaze igihe bari mu njyane z'amoko mu njyane za politike mu njyane z'intara arusha yatumye ibyo bintu bihava abantu basubira kuba kubona ko ari aburundi bose arusha yaratumye inzego z'umutekano zitunganya gushasha aho bavuga ubwa mbere ko zari inzego ziharijemo ubwoko bw'abatutsi ariko arusha yatumye habaho mirongo itanu ku bahutu na mirongo itanu ku batutsi aho ni mu gisirikare mu gipolisi n'ubajejwe iperereza arusha yaratumye uburundi busubira kwizegwa mwibuke ubwizigwa bwizigwa n'amakungu mwibuke aho Burundi inyuma arusha bwaraherewe amadeni atari make amadeni Burundi bwari bufise bake bavuga ati aba bantu ko bagiye ku nzira nziza y'ukumvikana n'amadeni bari badufitiye turayahebye arusha yaratumye habaho isabikanya ry'ubutegetsi ry'ubutegetsi ahantu bivuga kuko biciye mu matora kuko urabizi igihe ntundi ingene zipangwa nta bahutu batanu bakurikirana nta bagabo batanu bakurikirana nta bahutu batatu bakurikirana nta bateze kujyamo n'abakenyezi mu bantu bane ba mbere ibyo byose byavuye iyo arusha kugira ngo abarundi basubire kubona kuko bose bafize icyo bamara mu gihugu arusha yaratumye hatunganywa imigambi mikuru mikuru yo kurwanya ubukene ahantu ho gutanga akarorero kimwe twita csrp 1 na 2 tukavugana cyane na wa mugambi w'igihugu kugwa uh, strategie nationale de, de bonne gouvernance umugambi mukuru w'igihugu intwari bereye ibyo byose rero kuri jewe mbona ati byari ibintu byiza cyane arusha yari yatuzaniye uretse ko turi ko turabona muri kino gihugu turiko turasubira inyuma ariko arusha mu ntumbero yayo tubona ko cyari ikintu kiza cyane cyari gifitanye umwizero mu barundi kandi ari ikintu twabana dufatira ko cyari cyari turaza kugaruka ko kumbure turabe ibyo bintu giruti byasubiye inyuma ariko mbanze mpindukire kwa Pasteur Habimana aravuze arusha icyo yamaze kumbure nawe Pasteur Habimana uremeza ko arusha hari ibyo yamaze arusha tuyifata ko ibintu bibiri icyo yamaze cyambere nuko nk'uko umugenzi yabivuze aho rwose je turi kumwe ni uko yatumye umuja w'ibinjana bitanu yitwa umuhutu umwana w'umuhutu aduga agashika ku meza akicara akicarana na shebuja umututsi ibinjana bitanu bakicara bakaganira bagafunga ijambo rimwe iryo jambo bafunze ni uko uno munsi muri igihugu cy'u Burundi abahutu abatutsi n'abatwa baranywanye naho hari abagenda bavuga ngo mama jenoside mama ibiki arusha yarafashije kuri icyo kintu kuko nta nta mututsi yisha acoba kuko avuga nta muhutu nta mutwa yakuye ubuja yakuye ubuja yakuye ubuja kuko yara yarafashije kugira ngo umuhutu nawe yivuze aje aje aje aho hose yavuze umutse ko hazi mu biti mu gisoda mu biki mbere icya kabiri arusha yafashije gihambaye ni uko mu byavuyeyo havuyeyo severe naho itarakora irakora havayo oya umugabo iyo umushima umushimira ku gikorwa aheje kurangura ntugashima umuntu agitangura igikorwa gusa hariho amategeko bazogendera ko turayazi Mbe- bazoyarangura kuriya urabyumva yuko severe nzoyemera ari uko jewe nagwanye nafashe ikigwanisho kuko narenganijwe legitime defense nkidefanda nabuze gitabara n'umunsi urizina bazotwicarika hamwe n'abo twagwanya aha nshatse kuvuga ibintu bibiri si abatutsi twagwanye twagwanye n'umwana w'umututsi kuko yaturengana si abahutu bagwanye hagwanye oya ntabwo ari abahutu bose bafashe ibigwanisho ngo baje baje ku rugamba mugabo byarabashegeshe bose bakabona yuko ibyari bihari bitagenda neza ubu rero severi kugira ngo umbwire uti yakoze neza ni uko legitime defanse severe wa mugwi wo gushira habona ukuri no kunywanisha ego abarundi uzosha hamwe ukuri ati nyamara aba bari bararenganijwe bafashe ibigwanisho arusha imaze kubahuza barabona bicarana ku meza isentebe iri kwirakora urabona uyu mugwi w'igihugu jeje gutatura amatati ego y'amatungo urabona ibyo umaze kurangura navuze ubumwe buri hagati y'abahutu n'abatutsi n'abatwa Mhm.
uno munsi nta wanjye wangura jerome uri umututsi ndi umuhutu tu- wabonye ko twaramukanije ngaha ati pasiteri wa muhutu we nange ati wa mututsi we icyo nticyavugwa icyo nicyo kiduhesha agateka imbere y'isi uri mugufi ndi muremure uri inzobe ndirabura nta- ntigishwana mugabo tugiye mu moko kuko hariho akantu ko gushaka kwibanira mu moko usanga bibyura ibibazo ikiro ni ikiza cyaharusha utico ni kiza cyane mugabo arusha ntayo hari ikindi kintu yakoze kitari kiza umutama yabivuze reka mbere cyo tukija ko aho nyene Umuta- reka- ico muyi reka ndaki- utune- ndayikemwa muyinegura, eh.
ndayikemwa umutama yakivuze kandi yavuze ukuri n'ukuri uti mu gisoda hariho senkani purusa kuri senkani purusa Mhm.
z'abahutu n'abatutsi mirongo itanu kwijana ego mirongo itandatu ibyo sivyo none ibyo yavuze sivyo rero kandi avuze ko ari ibyo nivyo nicyo nkimwarusha jewe yuko muri constitution uyinegura ko yanganishije abahutu n'abatutsi mu gisirikare muri constitution yavuye yarusha none ushaka kumbwira yuko abahutu n'abatutsi burundi Eh.
koko n- Jerome vugisha ukuri hariho amangana koko ubu ngubu washize ku meza ko abatutsi ari senkani purusa abahutu senkani purusa oya ko bitari uko nguko rero arusha ako kantu abahutu kugira ngo Akura nabikubwiye kugira nabikubwiye ko arusha abahutu bagiyeyo ibyo bita jeseti iporona y'abafeniyasi jeseti ego pardon yo feniyasi mbabarira ura- ura- uri kuremwa.
yaraciye.
mbabarira feniyasi mbabarira mbabarira Eh.
urabi ni- ni ubusaza Yaraciye ko- Ubi- ubinkurire mu binkurire frodebu frodebu frodebu naga narayitoye nu- ntuzonaniturwa naratoye perezida ndadaye baca bamukubita ku buhomba naramutoye umugabo frodebu narayitoye ngiye akoze ndi umufrodebu frode jewe.
y'abafeneyasi ego si n'umufurode ariko urumva icyo gihe twagwanira iki kwikura muri bwa buja Ii, tumaze natwe kujya habona tugatora umuperezida atuvugire adukure mu buja warabonye ko nta meza atanu bamuhaye nta nane Uti rero Barahitana.
ico yikema icyo ndayikema arusha.
rero ngiye kinyakuba ni uko harusha abo tubagiye bavuga ati imyinja na bitanu basha duhutwo abatutsi bati aho ubugabo bwamye nuze metonde reserve dushize ko akangonongono akangonongono kuki mutwaka ibyacu ati ntitunyuzwe ntitunyuzwe rero aho ngaho nca mbona yuko arusha n'aho ari amasezerano basinye ariko uruhande rwiza ariko n'uruhande rutari rwiza twosubiramo tugakosora utugo tugatosora ruhande gukunganisha igisi- aba- abahutu n'abatutsi mu gisirikare ni rubi tubanza kumvikana mbe abatutsi ni bangahe mbe abatwa ni bangahe bo ba- bo byategwa ni kopte umuntu amaze kugukopta araguha chance akakwima Mm.
araguha chance akakwima abona abatwa kandi bo nkewa none abahutu bo ni bangahe muri ico gihe ko hari havuye ziriya koro zarusha zikazi Burundi zishitsi Burundi zabwirwa gushira imbere gushirwa imbere y'abarundi abarundi bose bakaziga ko bati icyo dushira muri constitution ni kihe iremeza ko tugabura mu moko mugabo ntitwereka wo moko uburinganire bwayo umva ko nagahazemo arusha iremera ati nyamara bahibi nabibi mugabo ntitubwira ati nyamara ngo tubone ahantu hose ati nyamara abahutu bangana uku abatutsi bangana uku abatwa bangana uku nge ntanga inyishu zibiri inyishu ya mbere ni uko tumenya ubwoko bumwe bungana iki ubundi bungana iki ubundi bungana iki ko rero byanse yuko tubiringaniza mu buringanire bw'amoko mugabo mu gutora u- mu gutora mu isandugu jero mutora ijwi veniyasi ijwi habimana ijwi sibyo reka rero tubigabure 10 miliyoni ndabita b'abarundi ubutunzi bw'abarundi nibwaza gaburira imiliyoni icumi icyo gihe nta muhutu nta mututsi nta mutwa nta kota etinike nsubire kwa honorable fenias habimana yaramaze kuvuga ikintu anegura arusha wewe nta kintu na kimwe unegura arusha muri iyi myaka cumi n'itandatu yeze jewe uko arusha nababwiye yazanye ibintu byiza byiza urabye n'ibwirizwa nshingiro tugira ko uyu munsi ni arusha yaribyaye urumva rero byinshi ni biri ko negura gusa jewe nuko harabuze urwego rwokurikirana neza ishigwa mu ngiro bibyari byasezeranywe ni kuvuga arusha ni nk'umwana yavutse hama hageze ko bamurera ngo akure uwo muntu wo kumurera arabura kuko nicyo gituma hari ibintu bimwe bimwe bamwe birabisha iruhande abandi bikirabisha iruhande kuko bitagiye bishyirwa mu ngiro wibuke ko makasiki wa mukenyezi w'umunyameri- w'umunyamerika ariko akurikirana ingendo bijya mu ngiro ni- hari nini nabyo yoba yara- yara- yanazize rero ikintu kintu kubona baratagisizeho kugira ngo kijeho gikurikirane neza ku munsi ku urwego munsi ruraba ishyirwa mu ngiro ry'amase- ry'amasezerano y'amasezerano ye bikakurikirana ku munsi ku munsi iki ni ikintu gihambaye mbona cyabuze kiriko gituma dusubira inyuma ariko nibaza ko nubwo bimeze gutyo abantu barashobora kwicara baka- bakaraba utunenge twaba turimwo mugabo nti- ntiyicara umugumwe kuko urabona ibyubu byeze ngo bajya ntibarimwo ngo bajya ntibibaraba ukamengo mu burundi hariho nyagupfa na nyagukira aya ni amasezerano ya politiki abanyepolitike rero bategerezwa kuba bahari bose kugira ngo mu kuyasuzuma neza barabe bose babe bahari ntibazovuge ngo bajya ngo bari muri opozisiyo ntibakenewe ubu nibyo byeze ngo bajya ngo bajya ngo nubwo batoza ngo tuzo- ngo tuzobandanye ntorere kazoza nturere kazoza
icyo cyari igice cya mbere aho twari ko turabira hamwe n'abatumire icyo bashima mu masezerano y'amahoro y'i Arusha n'icyo banegura mu gice kizokurikira tuzorabira hamwe ku bwabo ibikwiye guhinyanyurwa kugira ngo amasezerano y'i Arusha amaze imyaka cumi n'itandatu abere urukiza abarundi bose atamwana n'ikinono reka nkengurukire abatumire twari kumwe pasiteri habimana arongoye umugambwe fnl iragi rya gahuturemi nshimire kandi na honorable fenias nigaba umuvugizi w'umugambwe sawa nyafurodebu jerome niyonzima nongere nkengurukire namwe gwe mwaduteze yompi nti muroranirwe mu banki no mu vyanyu naho ubutaha
cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
akaba ari no kuri kino kiganiro ntorere kazoza ca studio y'ijambo tugomba dusozerere ko ariko imbere yuko duhana agahindukire ndabibutse ko hari imiryango amajana icenda na mirongo ine yo ku mutumba wa muremera turi muri zone na komune giheta y'intara ya gitega ivuga ko yanyazwe amatongo na komune giheta hamwe n'ishami rya leta rigwiza imbuto izabu abaserukira iyo miryango barituye ubutungane kugira ngo bakomorezwe amatongo bavuga ko barimye kuva ku ntwaro ya cami bagira ko baratsinda ariko n'ubu ayo matongo ntaraheba ku ntarabashikiriza shikirizwa abanyagihugu bakamenyesha ko inzara izura inzara mu miryango yabo kubera kubura aho bakubita agasuka iyo nkuru mushobora gusubira kuyumviriza kuri wezi itatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu eh, com mwakoze rero mwe mwatwumviriza yakoze gose Fatuma Limasi Kalala yashikanye amajwi ahiwanyu n'abandi bose bari kumwe mu buhinga bw'ivyuma Diane Ninahazwe niwe mwari kumwe mu biganiro vy'uno mwanya ndabatumiriye mu bindi biganiro vyacu biza kuza uruganda rubashikiriza amakuru muza gusubira igihe c'isaha imwe n'igice ku makuru arambuye avuga irya nino na cane cane muri Afrika mururanirwe mu banyu no mu vyanyu